wow. Beautiful place. It looks like paradise. <laughs> Beautiful place. You see how it look cool? Oh, they live for this kind of place. We all lawyer. There's no for here since yesterday. wow my people happy sunday na good morning wey too mad dog <laughs> Where grace people Lovetta grace wey una oh eh, loveti somebody say say mama i say eh he say you the talk truth sha <laughs> which truth i got talk again he say Lovett not to true get house. I say, ah, ah, why you talk about? He said, Lovett no get house. So oh. now say before uncle. She no get house. Now make she move for Benin. She can't go worry. <laughs> now when the person got us, eh, you see last year, uh, last two years, she felt crazy go Nigeria. As he crazy go Nigeria, she spent three weeks. She no go Benin. He say, hey, mama, not true you talk. I say, she still go Nigeria now. Person when papa die, where they, they do uh, burial. She run comot, she go worry, say, and eh, now say, because she no get house. Ha, Lovette, you are a disgrace. You are a disgrace to women when they abroad. Lovette, after 30 years in abroad, you first me enter abroad. You don't come out for Nigeria. Me, I say, they Nigeria after 30 years in abroad lovette or even if say now 15 years now you take dey abroad after 15 years in abroad lovette you no get just two room is a big shame you don't have a place where you stay in benin you no get place where they stay for benin my night was cool Are you dead now eh You don't dey shout for facebook You gulu natic for facebook after how many years you should dey go do juju she go buy ticket she go go nigeria she go do juju person when they do juju when they dey find who dem go kill how you go take better money when you go take better e dey use am take do juju how can somebody mo now tell the person say she no get house the person say ah mama you really talk and say this woman no get, get, get house lovett no get house she first go nigeria last last two years she go stay inside forest for inside lagos inside forest forest where flog akiye dey shout woah woah woah woah woah woah na there lofefe go stay last two years love no dey talk say you go nigeria na frustration na e dey make you buy ticket go nigeria The money wey you dey waste use am take buy land make you dey build house put Why you, you just carry ticket, you just waste. At the end of the day, you go Nigeria, you go shout like foul. Kuru, kuru, kuru, kuru, kuru, kuru. The next thing, you go come back. I go Nigeria. I go Nigeria. Hey, two mad woman. Grace and Lovette. You know, see how not they disgrace you yourself. Grace has grace maturity. So you supposed to marry man when you get building. You supposed to marry man when you get house. He, party that year say una talk say lovely no get house lovely no get property lovely come si see even one chikele chikele i don bring chikele bring am come that chikele one i come bring am come come that, that, that one say mama say he say ah na one for you i say ah wetin dey say na dey say you no get house i say eh he say the house where you still show dey na dey still dey talk say the house be like this the house no be like that say eh, eh he say you see you let them know say you get property and they no get property and say lovell she useless lovell go nigeria two years ago ife craze go lovell all you made dey buy snail for market lovell come the piss snail for inside bush Now so lovell first stay inside darkness in the night you come see now say as ah, this note take dey take drop so in the night now, so this effect they drop mosquito boy boy boy mosquito go they hit the camera now. i go say ah which area this woman go for nigeria which area they say now na lagos inside lagos lagos where they they front for inside deep deep inside lagos she spend good three weeks she shout up and down They do live video dey waka for all the old bush if you see where small small children they dig cricket uh, eh, hole. She go go there. She will go there pray put in the name of the Father. You will complete this beauty in the name of the Father. She go see somebody property. She go quick and use her. Now God to say, my sister, she not get her so. Oh. He say now this one she tell no say Lovette no get property for Nigeria. She just they make noise. You go Nigeria. Now grace supposed to come meet you for beneath there. Una go dey fool na self. Now you you leave your father barrier, ah even he say you no see where sleep the hotel dey for benin 200000 200000 you just say you put 50000 naira down if now one month now you go spend for there you go the money go reach you to stay one month for there you dey shout dey disgrace yourself you wey don go nigeria go go go go go go go go you say you dey go nigeria every day you no get house you dey find where you go hide go dey sleep you never show your house one day even window Now, so you fair go hide for inside bush for lagos Now, the same thing when you do that year when you go hide for inside bush see Bini, see lagos see lagos see Bini, Bini and lagos It be like say see man to see see nose you see huh? Ah, see man to see nose Now, Bini and lagos B. lovell papa dey alive that time lovell no enter car go greet him papa for that useless house when him papa for die like like rat when they give you dosi like rat when you chop poison rat you see huh hmm? Now so now so she still do now she she know she carry luggage in somebody eh in somebody eh you want go greet person say you come for abroad you want go greet person Now her luggage you just have to put some clothes you go put on for inside you go go greet person you go come na even one day safe. you go just go one day come back That one say mama say eh e say i know say you no look the live video now say those one that they talk they be full now now say wetin happen for there He say he carry e luggage away from abroad go carry go nigeria He say he carry the luggage go grace house He say if love lovett true true get house for nigeria Love vet now grace for go meet am for well eh, for e house now say before nko Now grace for Congo meet am for ya. You see those two people, these two animals. they don't they shout Thank God, so now found herself. Eh, eh, got she papa <laughs> go meet <laughs> she no get where she wan sleep she just dey for live video she go just dey make noise oh gbororororo gbororororo hey we don't kill cow you know how many cow we don't kill today we don't kill 15 cow we don't kill 20 cow Love lovette no get house even he say now one bedroom apartment she no get she no get where she wan stay na lovette pack im load i did life i did life now. I love them pack he carry luggage that one say mama now the luggage went from spain carry reach nigeria Now the luggage is see drug go where grace day. now say confirmation she no get house <laughs> ah lovely you try oh lovely you know, even you never even go nigeria since when you there abroad you even get building when be say if you reach nigeria you go enter if i reach nigeria i go tell now my junior junior one that's my my grandchildren Now then go open Now go say mama enter house you know i will see if i if i want enter and i will see the way when i will take enter the house even that one when you see dey go nigeria sef wey be say mama get some sand sansan uh, house awaken anywhere owo ukpivin you know say those old they have say if dem wan build the house that are they use pakane pakane this thing you know say dem they use until they miss the red sand awaken oh, as iviete described am yesterday that one's even go where they stay for a waking lovette you just carry your luggage ah lovette no tell us say you no get house if you tell us say you no get house eh it's a pity come come if you no get house come let me let me just take you direct you go one apartment i know if it let you go there because you una be you una be destiny killer because if your eyes see her now you won't you, you go spoil her. Yeah, e get another woman When they they call eh, you see, Deborah, oh, Deborah, my people, who be Deborah? Make our people code like this. You know, eh, I want to ask question. No, I made that mash. I want to ask question. Who be this Deborah when they, they take the chat for Facebook? Somebody say, Mama, say, he say, who be the eh, who be Deborah? I say, deborah who be deborah he say ah ah e get one woman wey dem take the share for facebook now say he said that they call her a eh, solution eh, solution rock rock uh, of mission i say eh eh what wetin happen He say ah that lady she's very responsible now say ah ah you won't use you won't use rest red sand take take compare eh white eh, red sand they compare sand when they go bring common for under sea He say ah mama why you tell that one i say a responsible person Now, once dem take dey know a responsible woman the person say since when grace and lovette they mention that woman name They chat for that woman say that woman never come out one day come answer dem i say yeah me i not still know di woman oh beg, if the woman dey life invite me come He say mama go invite you he say the woman eh, hey he say he wore the boom he say if dey go the dance <laughs> no viewers my people we don't date this facebook more than fake fake uh, commenters o oh. original commenters o oh. new one or oh. old one o since when we dey this we never see where they dey buy viewers grace you say you no get money to buy viewers but una dey say una reach just common viewer grace na we don take when we dey facebook dem no dey buy viewers viewers na when you win when you win god heart eh win people of god heart that is where you get viewer if you no fit win soul there is no way you can have viewer as far as say you no fit win so you no fit get viewers now god talk say yeah that woman come out come don't talk to who He said, Mama, beg, if you know that woman, just tell that woman. Say, now say, ah, my sister, me, I they respect that woman. Oh, if I call that woman, I know they tell her about this useless thing. Oh. Hmm? The woman not get time. Me, I go come call a whole prophetess. A whole woman of God. Come they talk, say, eh, now so love talk. Now so grace talk. Grace with love, they don't bath. Grace with love, they be Facebook lunatic. <laughs> Pass away, be Facebook lunatic cuc code code dey now. hmm now go tell am say e dat woman hmm i not I not go fear they say when you see somebody you go the way when that person take respect am so you go take respect that person i not go fear Careful, hello hey, eh, solid rock ministry i wan tell you say grace the fool herself eh, with love that eh, the fool herself no no no no no no no i can't do that that woman she's too mature for that Ah, no, no, no, no, no. Ha. I always call us say, solid rock of ministry, please. Mommy, can you pray for me? You go pray for me. Quand they tell her, say, can't call her. If I can't call her, we can't tell her, say, Mommy, eh, eh, eh grace with love, that they fool themselves. You go, you go just bounce for from. You go say, no, no, no, no, no, no, I don't need those lunatic people. They are lunatic. Grace and Lovette, they are the most useless live video presenter You see the way they shout, go, go, go. All of them don't they pack snow. Me, I'll still go pack my own. <laughs> I know they reach this snow. I pray. Hmm. I know they go there. What I'll do now. Go bring you get the salt. I will spray salt put. Go made by self. You know, now I say, e, hmm, a whole prophetess. Yeah? A whole prophetess. You go come come and come come answer who? He e connect the woman come to say ah, ah he said that woman she dey respect herself very well now say she dey respect herself oh she wan come use body come they rock these people when they rotty grace and love it when they rotty these people when they craze grace and love it they craze now. she not fit go they use body take dey rock grace when they smell when they smell death death death love it when they smell death death now talk say lie lie to lie lie hmm i no fit call that woman I too respect. I no fit call her. Wait I want call her for eh, mommy. Wait I want tell her about Grace. Grace don't bath. Hmm? Grace don't bath. When I want go carry, they tell her say see. Now the the best way come is he said that woman she too responsible. I say she dey respect herself. She said, I tell her, say, no, no, you want, you don't get waiting, you want you want to go answer who? Love it with grace, they talk. You know what? Grace, they find, it, e grace don't go down. If e they find somebody when you go draw, go down. There is no way when that woman of god go come use chest sit down come dey talk about grace and love eh, they don't reach eh those people they be mad people <laughs> na wow. this type of snow and cold woman wey not get husband or boyfriend like wey not get. Now, so you know that is it. Lovette, come show us your house. Yeah, thank God say lovely you see carry house come say one and come see last. Hey, one I say lovely house. Hey, see, ah before I say lovely no get land though. Now say lovely no get block. Lovely no get anything. E dey pay them where where and now so e go take dey pay now. Grace, your market is already full. You already down. Nobody take you as as a Maggie pastor even the other day na na pastor na they call you nobody take you as a pastor again what you will do eh use chest down dey do saga you are welcome to saga feed Now we now we dey you feel sharp finish we go come still shout how can the woman when he call himself? person we don't do shaka yesterday that one say mama say they e say he go jeremiah church now say eh, eh. na man people now full jeremiah church people wey dey jeremiah church all of them dey craze the day when if they don't see craze craze craze craze craze now so jeremiah go put open doors oya go Now so jeremiah they drive them one by one They dey craze because the church now, one church when mad people they go dey cure theirself as Lovett now they craze now. Now he grace now carry Lovett go jeremiah church They want go cure He craze when e dey craze how can a responsible woman go come use chest down dey talk of grace and eh, Lovett. Lovett don't bath. Lovett. so you no see we stay for benin say thing when it e happen last two years You don't see happen again now oh. you they go nigeria they go nigeria they go nigeria They she no even get one house sef no see that my garage so oh. say now now so your garage even be don see see the door You no get carry luggage that one say hi e say this woman really tell us say she no get house she no get carry luggage where she wan stay Now the rest people, now their house e wan stay because e no go fit stay there she go she go she two times now when she don't go nigeria she no get house Now people house she dey stay then why are you coming on facebook telling people that now so you get house you get this, you get that, you no get anything. some people they go nigeria you go see them for their backyard some people go they uproot cassava for their backyard some people go they they cook for their backyard yeah no no even he say the house sef na old house people dey say ah na my grandfather house be this one Oh, i come greet my uh, my, my my papa Oh, we dey we dey uh, backyard o oh. no see say i dey uproot cassava lovette no get how can somebody dey abroad you no get house for nigeria you go go nigeria you go go find person house stay na two times na now you don do am you first go nigeria last two years na person house na you stay you still go now na grace house now na you go stay na grace suppose to come your house dis gra when grace they do grace supposed to come your house for bini. come they do gra gra gra That burial wey una dey ready see where they dey do burial see everything about you nothing if if now better area now you did they dey do better burial you will see dj dj go they play they go first put dj before three musicians go come di yan kam with dj dj go fair dey play music no dj no jetama nothing nothing she just she just she just lose she just dey shout dey go frustration One kill am so people dey that year my people. e go carry money e go use am buy ticket e go go nigeria e go go do juju They go say ah you dey go nigeria well well e go say say you no get house e go say you no get house wetin you go dey do for nigeria na juju This one now, now juju place now they see the they go to Ayelala now now there love it with grace now juju place juju not your native daughter now they go visit her. How can you buy ticket go Nigeria? A Europe woman she no get compound. You come dey shout, eh, make I shame. You no get house. You don't do amount two times. You first go last two years, you know you no show where you for the come and no house only waiting, she say hey now my now my hus na my sister husband now my sister husband now my sister husband be this now my sister husband has a day now my sister husband now so she fed do oh, she can't make noise oh she come waka the whole market wey dey uh, that lagos where e go say she can't walk out for the old the whole market e come dey price something up and down how people will tell no say you come for abroad person go say ah This person come for abroad how we go take know say na abroad na you for come she dey shout gboo dey go for street yeah The police when you carry that, day why you know you think say e nigeria e dey fear why you no carry the police follow body na only one day na you pay only one day she dey make noise i think say you go carry that police reach one month no worry that you now hide you say you you they hide no worry you expose yourself you think say you they hide how can somebody wey they from nigeria they go house They from abroad they go nigeria I know get house e if you get house when you go say oh you go toss say see this one <laughs> my <laughs> don't pikin you don't go outside Yeah, i just say she no show mm. <laughs> Who is Grace? That's my pastor. <laughs> Grace, not your pastor. <laughs> Grace, don't go. You know thing she dey cry put now, she dey cry say she no dey see and eh, this year again. She no dey see, uh, what do you call it? Viewers. She said that they buy viewers. They no they buy viewers for Facebook. They no dey buy viewers i will say that dey buy viewers who who who the woman go follow buy viewers you know we so now im make you no get get viewers you no feel we so you see you you no feel we so you see huh? Now im make you no get viewers grace enter house see the way wey they say you take disgrace yourself because i know they watch a live video Now story now take dey hear they go narrate Oh i say tell me where where they say lovett no get where e go stay for Bini. na im make am carry luggage e can't go worry some pipo ah, you know as this time sef lovett no supposed to travel lovett no supposed to travel lovett supposed to stay there They arrange how they wan to do burial even he say the burial sef say now one month time lovett you no supposed to travel eh, travel you suppose to stay for Benin. Grace supposed to come meet you, make you with and they fool yourself for Benin there. No. you It's what you can they say, eh, I get how many houses, I get this one. Come, make I sell one land for you for Benin. Since you no see money to sell on chief. No, no, instead of me to sell on for you, because you don't dare abroad for many years, you're supposed to get land property instead of me to sell am for you i go give am to people make people take the farm because those people dey ready to use am farm you yourself you don't frustrate how can somebody there for abroad Not to buy ticket go nigeria you no get house you no get compound you no get where you they show you go come facebook come dey shout lovely oh lovely lovely oh lovely lovely They better pass you this facebook no be with the the day when i go go nigeria you go see how lovely go take the entire house they come i no hold person money i can say eh the person go come come draw me money no i go use chete sit down for my compound eh i go keep goat They go the roast goat life. They go the roast goat i go me He get the way when me take they do my party Now me they do last Now me they do something last and na my own na they tough pass lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely bola they use me They they shout two women went frustrated, frustrated bitch aṣawo two aṣawo went frustrated. wey they no feel make am for life the one went do aṣawo for worry do do do do do do do she no feel make am at the end of the day grace can go marry one small boy one small boy when kata never dry for him nose the one wey desperate now e don't do aṣawo that time wey dey say lovely papa lovely papa Now come say that woman don't use 20 something years to do ashawo she see they do ashawo titi today that worry when he go so they don't arrange man wey for am if you read there I will start to dey fuck again you know the shame love it. no enter house i don't feel tell you say make you enter house They shout They disgrace yourself dem say person when you come for abroad na be this one you know even they respect abroad sef hey people will say change no many people dey world they'll say where this one dey come which I brought this one for dey come mona answer only where again ah, ah he said, mama this one no just dey respect herself at all i say where make she dey disgrace herself she don because people they plan to arrest her okay she don't run because people they plan to arrest her and secondly but the lover no get house yes she don't have house if this is clear this is clear for everybody you know what? Eh? you know say some people. dey if you boast too much through your doing don't be say we oh, just dey look like video gbodo through your doing now you tell no somebody when you get you see huh? Ah, ebony Pepe dem i tell you they live video in eh, 2000 you see 2019 yeah 2019 when e go house ebony where he did that? where she go that year no be lagos she stay for inside one village for inside lagos Now there she make noise Oh, people come dey tell am say you know they go bini. you know they go bini. you know they go bini." she spent three weeks abi two weeks like say three to two weeks Now she spent this girl no go bini go gritty papa You e no go bini. she did did that three weeks when she stay from the first day when she started. to do live video when e enter lagos start to dey do live video from airport They go the bush for inside lagos Now so she talk talk talk talk talk talk talk to the very day when she come comot from nigeria she no go benin because why she no get house and now now she don't see go benin now as she reach benin now she don't come comot for benin go lagos because she no get house for benin to show say we know they lie we know the way wey we take dey catch people wey dey talk like lovett try to gather money you too dey spend your money for native doctor how can somebody go work money the money wey sell for tea na ayelala na dem go give na dem know how ayelala house be dem say my house big like ayelala house thank god say lovely give you get if you reach ayelala even where ayelala man get herself you still know say ayelala man still rich He rich He come build house if you see native doctor wey build house the native doctor rich Now he make can see money take build house ayelala eh, five hundred and something thousand Now he carry for ayelala last year is it not last year for eh, ujedo do talk show the money when she sell for tea na ayelala she use and go go take solve and everything o oh, all the other thing wey he sell seventy seventy euro Where it take sell They use to take go Ayelala. So if you go Bini, there is some place for Bini. some place for Bini. You go see land buy five hundred thousand. Then you just they'll say, come do something put. Maybe before you do something put, the hand don't reach the house, the land don't reach around that kind thousand and eh, six hundred thousand. She no fit use money as me go be now. I go use five hundred thousand. I go go use and go give native daughter because she no have plan. Lovell no get plan. She don't they come Facebook on the chat. If she get plan, eh? She for use that 500,000 when she take go meet Ayelala. She for use her take buy land, the build house. They owe me. That 500,000 when you go throw away for Ayelala. If you add, if you add another 500,000, Jonah, you don't zik your house with aluminium zik. One point something. Now she don't know how much house be like that second one where they thought say she debut build do something back home wey dem tell her say to zik house music zik wey e mode now na 1.2 Now that one say ah we can use 1.2 to zik house It e too dear now because now then they say person no get house Now they don't know the materials when they take they do house you know see how can somebody go go nigeria Now, so my sister she no get anything for her see now, cloth at the so may i no go dey stress myself she no get anything the odolovate no fee even pay you know wetin some people dey you go say you go uh, as sister i want come greet you you say okay if you they come let me know if now lagos e dey you go say my house dey for so so place if now hotel na stay you go say so so hotel like this now day. she no fee rent hotel she no fit take hotel she no still get house lovell no dey shout again Now so so much you take the build house she go dey shout gboo the second woman when they the useless grace when they that one they fool herself that one they they disgrace herself eh, eh jeremiah jeremiah jeremiah jeremiah you no see no jeremiah wife you no see life wey jeremiah wife they groove why you no say may you groove this same life wey jeremiah wife they groove una they lick people? nyash they go dey i want go meet jeremiah jeremiah wife jeremiah wife now my mommy how ah, jeremiah wife They be your mommy to see how una no go ever take progress lovette if you can't come back to europe try to gather your money and stop spending your money on black powder gather your money when you gather your money make go dey sleep grace husband because I know see it e go happen. Yeah, <laughs> yeah, hey, e, that one, they don't carry my way for now. They don't carry my way for Lovette. Eh? How can somebody go go Nigeria two times? If person wey never even go Nigeria, say now, even better pass you when you go Nigeria, you go Nigeria, you no get where you they stay you don dey yohore like spirit wey like dead body wey e die wey dem never bury wey spirit no get where e wan relax put she no get house she go come facebook come dey shout gboo hey eh, monaco oyoyo hello ologololo eyo naso erebo elelolo ulululululu na you talk pass. understand this love that man don't like video shit too useless oh. yes e too useless person when his papa die huh some people they when their papa go dem say that they do their papa burial They know they go out that day maybe the person no fit go nigeria dem say that they do papa burial e know they go out that day you go say eh now today they go they they ready papa burial or e no go waka e know they travel Now im friends go come meet am you say ah I'll tell otemi your papa bury adonis okay I'll come They'll come for even euro serve. they go come meet am for europe They'll help am cook for europe as i dey do for nigeria they go they do for you go they do you for abroad she reach nigeria she pack her luggage that one said the luggage wey from spain carry reach nigeria na that luggage she still carry go grace her go stay e say for you to know say lovett no get house love no dey talk say you you no get wetin you want show if love get has hey love for don't show am tete she for don't show am see grace when e dey o na person building now e grace they show say now our church be this this one our church grace no dey build any church grace o wait o you say that that they say you say now seven million naira now you take rent that two rooms that seven million naira You go complete that house if now you true true get that house if now you they do that church well several million naira go complete that house They go zik and paint am They go zik the house paint am You want tok say you see this office wey grace open Now several million naira Now you take do this office you get several million naira you they beg for plank when no reach thirty thousand you they beg for plank when no reach thirty thousand Love it you with grace eh more na the fool na self if una fit say that solid rock where the solid rock the the ministry say the woman will get that foundation of solid rock ministry say they come answer una una never reach she know they come if you like me, you know wetin somebody talk say mama and say eh? he say since when grace with love they talk to that woman will get one church one prophetess say that woman never come out one day Now say my sister, she not be live video and eh, saga oh. Now pray, now prayer she they do oh. Uh, if she can't they pray, how how you think eh, if she can't they use her this it they play? How you think say her member go they do? Okay, my daughter don't come on for there. Hmm? If he can't they use the ministry to they play, use the ministry can't they say pepper then. All the member, the member go come out. He said the woman, because the woman, yeah, the woman build the woman build a church. That woman build the church. He build that. People follow her. One point something K they follow her today. She build her church. She respect herself. She don't, she is not good, say, she will call, call saga, call they do saga. She, they look there, they don't bath. That way they pray, you know, you know what I mean? how many people they call her a day if you even they call number sef e number dey engage e number dey engage you never see time te te te te take eh, attend to to e church church member Now grace when e frustrate with it when e frustrate Now e, e wan come dey attend to if grace eh she get wetin she dey attend to she no go come come dey follow lovett dey do nyaga nyaga she don know say lovett na live video presenter and she na she still be live video presenter saga how did you expect. <coughs> Well, a set of people. Don't be she get the house who dash am. She can say she she said now seven million now she take do that. Okay, something when you seven million do. Hmm? You use 7 million. Do why you not just use the 7 million to finish that fake church when they say now your own? Why you not use the 7 You use 7 million to rent two rooms. Why you not use the 7 million to finish that house? 7 million go finish the house. Why you not use 7 million to finish it? You must continue to the show that house. The day when you go enter, we they watch you now. The day when you go enter that house, start to preach for that house. Now Facebook we day no be saying, well, day one day now you don't disappear They no see grace again grace no they do her see grace when she no see money take chop Now she wan see money take buy cement person when they beg pasta money spaghetti money They beg pasta money noodles They beg noodles eh <laughs> They say carry e luggage i say e she no get house oh ah your dream eh your dream she dey ah the way when she take they use mouth take dey build house i can't even say why somebody they talk like like this they build build use mouth take dey build house like this so olove you no get where stay for Bini benin no pero hi nah well ooo don't be all this set of people where be say if they see say people they go nigeria dem see just buy ticket go if they come reach nigeria Now person na go pay the hotel for am Now person go pay this one for am so Lovette, you no fit build house for benin ah wetin you do do last two years when they no see where you they enter Now you still do this year so the way when you with grace say they disgrace on sef make una continue to the disgrace una sef we the look una ah ah lovely oh lovely lovely oh lovely Are they fool now? because why you with grace una una una foolish pass for facebook <laughs> prophetess wey dey killing fly and chopping it killing fly and chopping it oh eh, killing fly and chopping it magi pastor killing fly and chopping it oh killing fly and chopping it killing fly and chopping it oh killing fly and chopping it and then you wan saga i go come saga you that day i go on facebook i go dey burn for you magi pastor killing fly and chopping it oh killing fly and chopping it see the way wey you take frustrate she she her frustration na she won't go put on for another prophetess head She wants somebody to go down with her. Nobody is going down with you. Now you with Love go go down together. Now you with Love go fall together. See this disgrace when he enter both of you now. See disgrace. grace, those are when they call themselves pastor. If they fight finish for Facebook, the next day they will go, Jeremiah, oh Jeremiah. I will so they use Jeremiah till they do live video. Now make Jeremiah drive you come out for that church. Tell Jeremiah, say, you be devil, devil. Now you be. Ah, flower chopping it. Grace Maggie. You see? She packed it. She doesn't say, Mama, she carry all your log. And I say, ah, ah. He said, you felt say you know get her. Say, she get house. Na Marty, na the today. The that one way fighter say, eh, I get house for everywhere. I get house for here. At the end of the day, the cousin say, no house, no evil chair house. The day when I show Lovette house, this house so when I tell the give the injection so now this one don't take they give an injection now take injection boy take injection boy the one the day when i go bring another one come out that day oh you go come out you no go come back again grace dey share wey una grace maggie shame on you pastor maggie pastor wey dey pack maggie put for kpekus shame on you You see your life? Eh? You dey for Facebook, you, you can't use less. Eh, people they buy eh, for, eh, viewers. They not they buy viewers. Now waiting, you tell the chop your followers money that year. You gonna say, eh, you people should give me money so that we can buy viewers. You people should give me money so that we can buy viewers. They come, they give you money. They come to, to talk, say that they sell viewers. My people, dem no dey sell viewers dem no dey sell viewers till you talk now facebook go carry how many people when you watch you now facebook go talk how many hours when you take dey live video now facebook will talk how many love and like when you like now facebook will write comma how many viewers when e views you now facebook will carry comma grace no be you go tell her about Eh, facebook as market don't kill you na so market go they kill you for the rest of your life you don't see as your life be you don't see the way when i con take disgwangwa you your disgwangwa will continue i go dey disgwangwa you every day you don't see yourself you go sit down three hours 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 you know dey comot for 18 20 viewer 18 so tey dis woman dey life one day one eye for one stand one eye 20 24 minutes Now one eye now tell the person say you sure say now grace will be this he say mama Now her war another day four minutes follow am four people follow and stand for 24 minutes the person when you dey talk when love they shout hey hey hey eh, eh when they call the wey dem they call that church eh rock of eh, eh solution is it eh wetin dem dey call dat church elenemi eh, eh, solid rock of mission solid rock of mission solid rock of mission solid rock of mission don go solid rock of mission don waka di woman don waka no see di way wey di woman go take sit down e go fine di woman no go answer una person tell me say say mama i say dat woman responsible i say ah ah di woman responsible die di woman na isha woman o she responsible she why she go answer and i say Now me be mama saga Now make me dey answer those two lunatic those two mad people. if i not be mama saga i not go the answer there. why i wan come dey answer there? me they know me say na me they zolo all di facebook grace now me be that barrister wey carry bulldozer They zolo every live video Now me they zolo am who do first to i will talk who take last to i will talk grace do you know what you will do eh Quand they sit down, they shout, they killing flan, chopping it, killing mosquito and chopping it grace. See the way when your life come useless. Even your member, your member called me yesterday. Your member after live video. He called me. He say, Abeg, my sister lovely. I say, eh. He say, Abeg. beg. Wait, I want tell you. Eh, leave grace alone. Now I say, ah, why I want to leave grace alone? He say she dey follow grace. Titi today she dey follow grace. He say he don't follow grace, follow grace, follow grace, follow grace. He say grace no go ever change. Your member when he called me yesterday, he they go with you. If I mention his name now, people go say, yeah. He, if I mention his name now, he said grace now useless woman. He said now yesterday, he come the store say this woman, why she know the year well, why she they always they do saga? The girl say you be useless woman, your member, he still they follow you the guy say if they say me they donate you see they give you 20 euros sometimes he call me yesterday say grace now very useless woman he say how can grace go carry live video presenter or john lovett when he's useless grace go carry on. They just am take dey do all those things when they do and she go call tall and say make she call they call am mommy mommy now say your eye don't clear he say i don't come now say okay one don't see comot i say you see they go there they say no sister Loveland no they go there go wetin they go find for there that place where they they find trouble the girl confirm my yesterday grace if i tell you this person's name now you go say eh Now so people be but i not go tell you no use na send me message. so grace look more eh okay eh person you come for abroad Now transfer to for aliexpress when dem they said fifteen euro Now she yeah i no see am o I don't want come wash am i no dey wash am my people, make i leave una for now me and they do my whole thing for year. you no see am eh na what? how can somebody just somebody just did this life You e no get sense sense common sense not there with that woman sense she no get sense at all i say now so now so we see am my people, eh not be fault she no get viewers i will say she get viewers she not go to behave like that she no get viewers it's not grace fault grace no get viewers gay everybody don't run for grace grace Now so. forget eh, of your love and grace matter dem no be better person at all. Hey, people waiting. dey e a e shot. hey eh, lovely oh lovely lovely oh lovely i say i go dey disgrace una now. no see Now only one lovely only one person and they disgrace two people so now only lovely they jump two of their head together one lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely she go nigeria two years ago she no show house nice eye bush nice eye bush Now she show one forest like that she no show her. she still go nigeria for benin she no get house for benin she carry a luggage she go worry for na know say lovette no get house if lovette get house hey hey hey if lovette get house we know lovette now. lovette no mind go go buy one cow He go put the cow for a compound He go sit down He go the video and he go dey talk love even he say the party no go rich. lovette go say make they come dey cook make everybody they chop lovette you no fit even get 50 by 100. 50 by 100 is big go. Now people get 100. 50 by 100 is a very big uh, this thing. You can use it to build, you will use and take build two flats. 950 by 100 carry, two flats. You no get 100, you no get 50 by 100, you no get two, you no get 100, nothing, nothing. She go come Facebook, come the shark ball. when she go just buy ticket, fiam, she don't go nigeria she wan go dey do native native this. thing love don worry we dey facebook me eh the day when i go chocolize you you go see am chocolize i no go dey talk i go sit down When i go sit down you go see person wey he from abroad come nigeria as he go tell loyal loyalty i go show you That time you go say eh so people they arrange life like this. i will teach you Lovette. i will teach you how to arrange life you with grace and i will teach you how to quit making for abroad before you go expire love you don't already expire love there is no way you can buy land now talk like say go build house put you no go fit buy land ask love now say how much they take dey buy land now. she no know now. she dey sharper hey my people, may i continue what child they do see you now later no na tell grace say eh? dat solution rock of uh, ministry the woman not dey play for where small small children they. the woman not dey play for where small small children they. and small small children where dem they follow that woman that they respect that woman that they call her mommy how can a whole prophetess an ordained prophetess an ordained prophetess you e go come one come dey talk about grace how how did you look Now people will talk say mommy please please stop please stop she no go she will come open her Facebook. I want to talk about grace today. People will say, who be grace? She no go, oh, that one she they pray for people. Now that one come get her, come, come they say, you want come they do solution, uh, solid rock of uh, ministry. Go come say she want come they waiting. That thing when grace they do. Grace no where now. I make grace they behave like that. Mad people. Woo woo woo dog. Ekita. Grace ekita. Loved na ekita whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, frustration. See the way they take the shout. Whoa, whoa, No be say you can't reach grace house yesterday. You know how they take the pepper person. As you reach grace house yesterday, grace will come set dinner. Hell, grace, you you you you you finish. Grace go come set dinner. Una will come sit down. Now that one be pepper day as you come say that dinner i they tell you now maybe today now you go cook dinner they no even welcome you as as a normal human being They just you just they shout oh these people never live for where they never reach where rich man day. Now poverty now they worry dem when you go reach where rich man day, you go sit down lawyer oh poverty is a disease poverty where when grace aloe so cloth wear is a disease poverty is a disease why did lovette and grace poor rich like this to the extent she not fit set dinner wait for lovette hi gracie <laughs> she not fit set dinner you go set dinner table dinner Wait for love. Eh. no come sit down. Food will come food there. Different, different food will come. Grace will come they tell your friend, say, ah, this is my friend that come from overseas. This is my friend that come from abroad. No, ah, lovely, lovely, come here, lovely, not girls, lovely, come Nigeria, lovely, not come Nigeria, lovely, ah, lovely, lovely, lovely, lovely. Ha ha, I will be, I will, me, mwah, mwah, mwah. Mm? set better table way for you. How? Oh. If na Jeremiah, when they talk now, say, now Percy they from abroad now eh wan go greet jeremiah because you want to be like jeremiah wife you go see as jeremiah wife go take set that dinner go set the dinner table set dinner for her. when the person go come go everybody go They look her. hey You will say, ah, sister, welcome. Sister, welcome. No, you're not. Hey, Grace, lovely, go, Facebook, commenter, hey, Enoga get Iga has, Enoga. Oh, shame on you, both of you. You are a disgrace. So, Grace, you know, fit set dinner table way for Lovette. They'll say, this is dinner. One will come sit down. I will say, Grace, you set dinner table way for Lovette you go honor Lovette as Lovette come for abroad. Lovette go sit down like an overseas lady. When she go sit down, I no go talk again. I say, Che, these people don't prepare me. See table when grace set. Unfortunate. Now mad people, where they, they real mad people. Now you can't go. Hey, there is no, you reach Bini, you were not welcome in a good way. You go worry. You were not welcome in a good way. Did you even think at all? Why did you so reduce yourself? You not get respect again. Chickenly respect. You not get. Hi! Like me now, eh? Even if say, eh, now poor man house, eh? Now go say I want rich for Nigeria. Once I call and say, I dey call your house by five, six, I don't dey your house. They don't cook. They go find food they don't cook set table way for me even he say na only egile now they take cook that food they go say ah she dey come for abroad o oh. she dey say she wan come greet us o oh. wetin we wan cook way for now? e which food you wan eat oh? before you know they'll just set table set the small table o oh. set am wait for me they'll say she dey come come on table it's not nice common table. Come back from Nigeria. Eh? make him see what he wan do ah, i hear i say make i make i make i finish am hmm? people wey come wey come from abroad you'll see the way wey people today. they go say oh, say ah bros you come from ah say ah bros fine ah say ah bros fine you go just offer sit down you just the shout ah Lovely, lovely, lovely, lovely, lovely. Me, I don't know how to shout. Oh. That is it. I don't know how to shout. Lovely, lovely, lovely, lovely, Koya. Lovely, Naka. Lovely, Nakaya. Lovely, don't spend 40 years for bro. Lovely, don't spend 50 years for bro. Lovely, yeah, lovely, yeah. A whole prophetess, magi prophetess, no fit set dinner wait for you. Una dey craze. Una dey craze. If somebody come for abroad, get the way when they take they happy, you come hold and say, wow, this you, Really? We see one on one? Really? Oh, welcome. Your friend welcome her. Then the dinner when you set wait for her. Eh? That evening food when you set wait for her. You carry a go table. Now fix camera or now tell person say make it a video now. Then see these people, they want they want rich. They want rich. They don't fit keep money when they go take rich. Then they use the money till they go voodoo's house. Voodoo people. You go sit down. Then you'll see come and they'll say, wow, ah, see grace, oh, ah, grace. Ah, lovely. God, I'll say lovely. Go, go, go, go, go, see grace. When you there You saw. come see grace. Come see the way, way grace. Take honor it. Take arrange table way for love it. Come, come, come, come. Maybe if I can't read there, I'll come the shame. Say, see the way when they take arrange table. Me, myself, self, I go shame. This one now, ah, they make me self. Come, they even cry as the useless rich they even make me say "Oh, fune grace swear na my nose now go tell, spit you And i will use my mouth to do you poor my nose why? she too mumu my person she's too arrogant she's too foolish she's too local she's too dey local why if you if you dey from if once you wan go greet person even you dey house you reach nigeria say you wan come greet person you go say i come see you tomorrow hey that person go say hmm, she she wan come greet me tomorrow she go quick quick do food buy things uh, fruit go cook better you go say which food now since when you comot from nigeria now which food go say abi may i roast yam wey for am go roast better yam go come do better vegetable soup put just to welcome you wetin grace say welcome uh, eh, lovette saga wetin lovette say welcome grace saga no dinner table was not set everywhere may nyama there's everywhere may nyama nyama my people make i eh, continue my sewing we are all Nigeria you do not have to wish anybody that. Please delete your comment. Ah ah. Eh, where did they call you? You say she they say if you know you're not supposed to supposed to do what? Wish her. You when they talk, you know they follow love. Eh? Now these people are they call the hypocrites? That time when they say they want kill me, you know they they have been okay. Maybe you be new person for there. I will say that love itself, he would die for Nigeria. something must happen to her. You know, say person when wey say e no the year word as if dog want die e go dey chop grass na e be love it also if dog want die e go dey chop this. if jeremiah go fit see vision for am now jeremiah go tell and say hey lady see death see you because you know why the native daughter wey they don't do do do do do do do all the old baba evil wey they don't do do do Nana now lovett reach nigeria back to sender back to sender why you not go receive her? He must surely receive it i don understand we not dey house even the people from nigeria behave Because, yeah. Yeah, people from Nigeria, they behave personal. Cause her to be stinged the big money from America come be advice and they support her surprise. My sister, they're not a surprise for her. Oh. That is it. She they shout. The second one pastor they use another fellow pastor till they do saga if they use another pastor till they do saga that pastor that prophetess never one day open live video mention your name for you to know say you know, rich grace i don't got to talk about the woman na go dey talk who be this prophetess When dem they talk to wey no they answer dem e just like um, e just like um, um, Christo Yakilome. No matter how you go talk, Christo Yakilome not go answer you. Just like a TV Joshua. No matter how you go talk, TV Joshua not go answer you. You know? I said, who be this woman? We be say, Grace don't talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk. This woman no agree come and come answer Grace. Who, who be this woman? Now one person called me yesterday say, ah, he said, my sister, that woman, she responsible. Now she responsible. They over responsible. They worry her why she go come and come the talk to grace when you don't go grace now frustrated bitch now grace i will give you bomba to bomba first of all go and set better dinner table for lovell before we know say you dey talk got to respect yourself now we don't do saga drop saga you know the time when saga dey rain, you never come facebook if not when you go see the heat of the saga you yourself go say god forbid i no go i no go exist for this facebook you no see your life You cannot even welcome somebody way from abroad, each Nigeria, to offer that person good. Sit down. You bring good chair for her. Sit down. You first give her cold water. You first drink water first. When go do drink water first, you go come sit down. Then when you go don't set table, as na they set table, do everything. Person when come for abroad self, you go they watch. No, you don't they go, yeah, yeah, hey, lovely, oh, lovely, lovely, hey, eh, lovely, lovely. See, lovely house, lovely house, babe. Lovely, come show your house. Lovely now, you come show house. You never come from Nigeria. Lovely girl, lovely, lovely, lovely. I day, I day, Ria. When I don't fool myself finish, let me know. I will help you to come Analyzer. Now, maybe the analyzer, you with grace, not not the fool myself. You don't even have a hope. You that spend almost 20 something years in abroad. You don't have a home for Nigeria. You went to Nigeria 2000 and, uh, 2019. You didn't show us a home where you are living, where you sleep. You go, you went back to Nigeria 20, 2021. You didn't show us your house in Benin City. And you, you are not telling us that you don't have property. You don't get any property, but now you they come Facebook, or they talk. She don't have any property. It's a big shame. It's a big shame to love it a dog that you they buy ticket, they go house. You don't get where you they sleep. Now people house. Now so, did they go sport with people? How can somebody when he come from abroad go they sport with people? How can somebody when he papa de mortuary? He papa de mortuary. They never bury Papa. Eh? They never bury Papa. He carry luggage. One can't put can professor car bodo. She no carry police follow body again. She carry poko. The land because she no get where she want sleep. She no get where she want sleep. Even common hotel, she no feel stay hotel. She no get where she want sleep for Benin. Aye, love it. Fuen, love it, may I may i spit you throw away you too gog over gogness too dey worry you hmm lovett wait lovett shwen well lovett oh lovett uluri keke you do go back your second name na lovett do go back Lovey do go ba Lovey, you know fish show. That time, hey, eh, hey, lovely, if you fish show me one of your beauty, I go show you everything. I don't show you one of my building now. Since when I post that this thing now, remains more when year one end. You no come show us your own. You no get house. If they go Nigeria, they come. You no get house. It's a pity. Hello to you. It's a pity that you they go house. You know, you, you know, you, you they go Nigeria. Now me. Eh? I go show her house. The house when I even show her, eh? That house when I show her, I don't take. I tell her, say, if she shake body, eh? I go show her house for Bini. It go, I will pierce her. I go show her house for Bini. I dey wait. The first one when he say make I come show, I just show that one. That one the village. I show her that one. I no see her make he come show me yo. Then he say me I can't see show her the one wey dey Bini. I, I don't first show one. You come show another one. God God forbid. How can somebody when he go Nigeria, I know get house, get house, not to not buy ticket. Eh? You not buy ticket, go go house. Like all those people that year, if they see say people they buy ticket go and they buy ticket go, you say, hmm, this house when I go, I don't enjoy enjoy. People say, hey, eh, you not enjoy the house because why? You not get house if you get your own house. Before you they come on, you don't before you want go Nigeria, you don't give them hundred thousand. They don't arrange everything well for you food when you want it water when you want drink, everything. They don't want. Come on, pure water. Now I love vet they drag. Pure water will be say, you go put 50,000 naira down, you go charter pure water, full house. People, if people, they go Nigeria, if I, if I go Nigeria, I will tell you how they take they go Nigeria. The juice when I want drink, now here I go for cargo and go Nigeria. The juice when I go drink. I will show you everything. Not be garden Your buy ticket buy ticket be like who they from um, how even person where they from spain They go italy You see, they arrange himself just buy ticket just buy ticket fiogbo because it's e cheap Come on, pure water You yana for love compound they call dey drink pure water pure water they call dey drink pure water yeah, yeah, yeah. She not get house. If she get house, Grace for come meet am for house. She no get house. Why Jesus Christ? Eh? How somebody go just there for abroad? Eh? Sometimes they'll say woman no dey build house. Fine, even if say woman no build house. Eh? Some people then they'll say, I no see money. Oh, I, I try. I still get two bedroom. I still get uh, face me and face you that year. Some people build face me and face you. Their mama and their papa will help them build them. If they reach Nigeria, they go enter. You say, oh, whatever we video me block me again, eh, and mommy go I don't see money. Now yeah, now feel still build my own. Some people, some women for abroad, they build uh, face me, I face you. They will build that in a modern way, go fine. Or don't love it, no fit, build house she come facebook come the shout me i don na 23 years now i dey for abroad na 23 years i not go reach nigeria tomorrow say i no see house carry bag enter if i want enter house not be my brother house not be my sister house Now my old house my old house when i build by myself now go use now go carry bag enter you go see him when i go show you the place where i sit down put it's a shame that you are going to Nigeria every day, you don't have house. Uh, uh, to, to, uh, well, not they talk on. Itu to ewe ye. How I tell speak that thing. Eh, what did my maid do? I want do What did my maid do? I want do am. Beria, Burial where they, they drag one pure water. Ah, that family really poor, sha. God forbid. Very poor, sticking family. Eh? who come for america That one don they look That one those american people. They get the way wey they take dey look everywhere na only ass on only trust ah ah me your heart the day when i me anywhere when i there, eh, my own they make boo boo boo boo boo boo boo boo boo i also first first tell dem say make they kick cow uh, eh, this thing goat that goat they go just dey they go roast life. Yeah yeah we suya because our area for there and this is Fula where we unsa. I'll call unsa man pay money bekan. These two goats, just I tell do this. Eh, I go boys the area. I go tell them my my grand my grand uh, my mother grandchildren. I tell say go call your friends come, make them come sit down chop. Move, move my movement instead of me to do movement when you e know they clear. I go rest my case say I no start. My movement is e they clear. How can you go to Nigeria you don't have house? You are here talking. Now two people, now that they do something. One "If even the mama even get awaken when he still there. Eh? eh. They, didn't say that they talk and say, that one, you go see feel still bed down, enter awaken house. They see see where that one use chair sit down for the front of the awaken house. Lovette, they know just they see Lovette oh at all. I beg. But I know they, you know they disgrace the real Akate akateria now they disgrace the real akate wey they go nigeria hey god forbid eh motor you no get okay you no see get okay for example na motor auto say everybody can charter car house you no see get if not i will say that they charter house that they rent house she for don't rent that house down she go eh, you see my beauty. you see my beauty. Love it. since you don't go house first time you no show your beauty. Eh, and this one i we know say you you now one kind person if you just say now this is my building i don't want to enter inside i don't want to make una see inside she don't get anything it's a shameful thing to you shameful thing RIP to her if you won't die may die because you don't want keep person before now now mumu she be hey they call the they call the shaft the mad when you go meet grace when they grace you know fit prepare dinner wait for you she don't fit set table wait for you as somebody when come for europe how the woman want to respect you the day we will carry back come off and you'll say this one are grace you'll say love and grace woman we know grace grace no dey any area no be the person wey ijo grace the John love they fight if here that day no be we no be saying Now grace send in picture with the picking picture go give Vivier. Now that one I know say grace, eh? She frustrated. She don't know where she won't start again. The crazy. Lovely, oh, lovely, lovely, come and see. Lovely, come and see. Love. Roof, when they say on the roof since how many years? People, when start building, when start to they build at the same time, when you they fake, they fake, they give, they say you they build church. They don't build their church finish, enter. They don't they worship and do fellowship for inside the house you no get fellowship Hey, eh, subscribe Hey, eh, eh, hey, this one una not subscribe subscribe to my youtube channel Hey, Beverly, go call Jessica, come. Jessica, come. That period when you see that day, come post her for. Go give her to Beverly. Beverly, let me post her to my wall. She just say, do craze. And they come out for now. We will scatter area now. I go so solely deal with you grace. To the essence, you go know how to respect your womanhood. You go know how to respect yourself set dinner please cook sunday rice cook am for lovete dokpolo make she eat before she dey back like mad woman she dey back see you no see the day for e, e papa compound Now im mouth They make ah no that woman no dey shame my people. i don't leave una for now see you guys i dey busy